muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo ko mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi niyedirwe mu basuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri sanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema nk'uko mumaze kubimenyera buri wa gatandatu ni wa mwanya tubaha urubuga kugira ngo mutugezeho amakuru cyangwa se ibitekerezo by'aho mutuye cyangwa se mukagira n'icyo muvuga ku makuru tuba twabagejejeho icyumweru cyose nanone tukanyuzamo tukabumvisha zimwe mu ndirimbo ziba zigezweho mu karere k'ibiyaga bigari Ah, mu kanya ndakira amatelefoni yanyu ariko reka duhere ku ndirimbo ari top indirimbo nshya y'umuhanzi medi
I just tap party on the floor. Oh, to the left, oh, Pastor P.
to the right, Respect, man.
oh. You're the baddest. Everything you do to me, you drive me crazy. You're so perfect. Let me tell you something, baby flex. Baby dance. Life is too short, relax. Give me a kiss now. Find in Miami, Johnny Mombasa. Find in Mombasa, to tie Chikari, on my own. When you turn around, when you turn me on, girl. The way you whine and you charm my roll. When you turn around, when you turn me on, girl. The way you whine and you charm my roll.
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga nk'uko nari mbibabwiye mu kanya Ah, ni ku wa gatandatu umunsi tubaha urubuga kugira ngo mutugezeho amakuru cyangwa se ibitekerezo by'aho mutuye iyo ndirimbo murimo kumva ni indirimbo adi top y'umuhanzi w'umunyarwanda medi kuri telefoni dufite sabato wiriwe neza
niwe neza radiyo ijwi rya amerika uri hehe
ni hano ahantu bita i nyagatovu ni mu murenge wa mubuga i karongi mu burengerazuba bw'u rwanda ni amahoro
ni amahoro cyane i karongi mu rusenyi rwose turashima n'akazuba ndabona kari kuva noneho Mm. hanyuma Tumaze iminsi dufite- mwari mumaze iminsi mufite iki
dufite imvura iteye ubwoba inkuba zikubita cyane ariko ndabona akazuba kavuye ni byiza Ikirere kimeze neza ni byiza cyane ubu mwagiye ku gasantere kota akazuba
Eh, nge ndi mu divansiste uko sabato mvuye no gusenga Mm.
Eh, nari ndi hanze nota akazuba hanyuma icyo wifuza kutugezaho uyu munsi ni iki Bujyanye- mbona banzaga cyane rwose by'umwihariko kubanza kubashimira umwanya mujya muduha ariko hari n'amakuru rero ndimo numva yuko uriya munyatanzaniya w'umuherwe wari warashimuswe yuko yabonetse ayo makuru namwe mwaba muyafite yaba ariyo ayo makuru turimo turayashakisha ariko nituyamenya neza turaza kuyabagezaho makuru yacu ataha
yego Mm. hanyuma ikindi Reka-
komeza ndashimira ndashimira cyane nanone ma- hari amakuru amaze iminsi avugwa namwe mwayavuzeho ajyanye na na n'iriya gav- guverinoma nshyashya nyakubahwa perezida wa repubulika paul kagame yashyizeho twari turimo dufite amatsiko y'umuntu uzaba minisitiri w'ububanyi n'amahanga kuba ububasha n'ubu- n'ubuhanga twari tuzi kuri louise mushikiwabo twibaza sike n'indi uzajyaho ariko haj- hajyaho umuntu rwose twatekerezaga w'inararibonye muri diplomasi y'u rwanda eh, minisitiri sezibera rishari tubonaho gushima nyakubahwa perezida wa repubulika kubera ko yatekereje neza agashyira mu mwanya umuntu uko kubishoboye nka nyakubahwa minisitiri mushiki wabo Mm.
ibyo bintu turabishima eh, noneho ngarutse ku ku makuru avugwa hano muri karongi mu by'ukuri navuga ku bijyanye n'ubuyobozi eh, cyane cyane ubuyobozi bw'inzego z'ibanze muri umurenge nka eh, ku- bi- bi- binatanga n'isura ku ku bandi bayobozi bo mu yindi mirenge dufite gitifu wacu witwa ntakirutimana gaspari ni u- ni umuyobozi njya nshaka no gusangiza ku bitangazamakuru binyuranye kugira ngo basangize imikorere n'abandi bayobozi kubera aba- abayobozi benshi bamaze iminsi banengwa ni- na nyakubahwa perezida wa repubulika kubera ukuntu bategera abaturage ugasanga bica bica gahunda ba- ba- bashinzwe bategera abaturage ngo bamenye ibibazo byabo batabaha ibintu ba- bakwiye kubaha ugasanga ni ikibazo na za ruswa zigera zivugwa rimwe na rimwe mu nzego z'ibanze ariko vema uyu muyobozi wacu nacyo tumana gaspar umuyobozi w'umurenge wa mubuga ni umuntu utandukanye n'ibyo ngibyo Ah, ah, araza akadusura akagera no mu ngo akareba mu by'ukuri uko isuku imeze mu rugo akareba uko imihanda yaciwe ya biriya bya vup akareba amazi abaturage bavoma uko asa agakoresha inama buri gihe ni umuyobozi mwiza cyane mbonyeho umwanya wo kumushimira kuri radiyo mpuzamahanga iyi ngiyi kugira ngo n'abandi bayobozi bagere- bagerageze kujya bashyira mu bi- mu bikorwa ibyo baba barashinzwe na nyakubahwa perezida wa repubulika nk'uko uyu muyobozi wacu w'umurenge wa mubuga abigenza urakoze cyane sabato gusa mu kanya wari ubajije ah, amakuru ajyanye n'uriya muherwe wo mu gihugu cya tanzania mohamed deuji icyo nakubwira ni uko amakuru ariyo uyu munsi yabonetse nyuma y'iminsi icyenda bari bamushimuse
twaramusengeye cyane ni ukuri nubwo ntamuzi ariko urumva umuntu w'umunyamafaranga nk'uwo aba afite runini abaturage buriya hari ibikorwa by'iterambere agenda ageza ku baturage kubera amafaranga aba afite urumva iyo ashimuzwa agapfa mu by'ukuri aba ari igihombo cyane cyane ku baturage muri rusange dushimiye imana cyane kubera ko yabonetse akiri muzima imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro murakoze cyane ugire wikendi nziza n'isabato nziza wowe sabato umunsi w'umunezero kuri twese Uk- urakoze cyane kuri telefoni kandi dufite undi mukunzi wa radiyo ijwi ry'amerika inosa wiriwe wiriweho inosa inosa uranyumva inosa ndibaza ko tumubuze kuri telefoni ariko dufite lora wiriwe
yerewe neza uri hehe lora
mu ntara y'uburasirazuba mu karere ka kirehe ni amahoro
amahoro ni amahoro n'akazuba ndabona kari kuva Mm,
namwe na mbere nanjye kubashimira ko muba mudukunda muba muku- mukunze kutwakira ku rya amerika eh, ni radiyo yanyu Eh, ni yacu igihe kibazo mfite rero na- icya mbere nshima Mm,
ni mu nkambi ya mama kuko ndi gushima nyine kuko bari kuduha udukarita tw'amafaranga tuzafatiraho muri uku kwezi kwa cumi na kumwe mm, Eh, nabyo biranshimishije ikindi nacyo muri- muri muri cyumweru gishize nanumvise yuko ngo ngo bagiye kugira ngo umuntu uza mu biganiro byarusha ino- eh, lora ko- ko- ko nu- impunzi y'amahama ubundi irimo ah, ah, abarundi ariko ndumva uvuga ikinyarwanda
nandi murundi ni uko nyine mba nda- mba ndahano ndi gupagasa nyine kugira ngo nda- nshakishe imibereho y'ubuzima birumvikana yego komeza iki- Eh, ndi- igitekerezo cyawe wari uvuze ibijyanye ah, n'ibiganiro bihuza abarundi bi- eh, bitegerejwe mu mujyi wa arusha tanzania nakubwira ko uyu munsi umuhuza yatangiye guhura n'abahagarariye amashyirahamwe ategamiye kuri leta Eh, Mm, ubwo rero nanumvise yuko ngo hariho amashyirahamwe menshi ngo batagiye bashyiramo
uvuze ute
Na- na- nanjye nu- nanumvise ama- ngo ngo hari amashyirahamwe ngo hari amashyirahamwe menshi bata- batahaye uburenganzira bwo kujya mu biganiro Mm.
natwe rero tuba turi mu makambi ubwo nyine ni twe tu- tu- tuba turi tuba tu- tu- tu- tuba bakwiye gutumizaho nk'abantu bose bari mu makambi bakagenda no muri ibyo biganiro kuko twese bari zacu Mm.
ubwo rero nasaba yuko nkatwe nyine kubera turi mu nzi turi mu mahanga ntabwo turi guteza imbere igihugu cyacu Mm.
ubwo ndumva yuko nyine natwe bagenda baka- bakaturebera ikibazo cyacu bakatureba abantu twataha kabisa birumvikana ndibaza ko ah, nubwo mudahagarariwe ariko hari amashyirahamwe atandukanye arengera ah, impunzi cyangwa se avugira impunzi ndibaza ko ibyo bibazo byanyu mufite bazagerageza ah, bakabigeza ku babishinzwe kugira ngo ah, ibibazo biri mu gihugu cyanyu bikemuke mube mwataha mwubaka igihugu cyanyu Eh, ikindi kibazo mfite na- na- nacyo Mm,
natwe tuba nyine turi gupagasana mu bi- mu cyaro hari igihe nk'abayobozi nyine batubwira ngo nimugende mu nkambi mugende mu nkambi kandi umuntu umuntu umwe mu nkambi guhamba biba bigoye mm, ubwo rero twasaba nta kibazo tuba dufite twasaba yuko batwatera tukiba gasaba wenda nk'ama gatanu cyane cyo umuntu tukakijya ubundi hagira kujya mu nkambi tukajayo ariko nuko hari igihe badutwara nabi kabisa nuko kudufunga ari igihe bada- baradufunga
urakoze cyane Laura ah, kandi ukomeze ugire weekend nziza aho ngaho mu karere ka Kirehe mu ntara y'uburasirazuba bw'u Rwanda ugire weekend nziza yego ndabakunda cyane kabisa ijwi rya amerika nkunda kunyumviza cyane ndabi- ndabakunda cyane natwe nuko urakoze cyane mugire umunsi mwiza namwe kabisa mwamukoze urakoze kuri telefoni kandi dufite undi mukunzi wa radiyo ijwi rya Amerika Emi Nsengayire wiriwe neza
muraho muraho uri hehe
Eh, ndi i kigali igikondo ni amahoro
ni amahoro gahoro gahoro gikondo yihe hari inyenyeri hari sejemu hari Eh, mpagaze hano sejemu neza ahangaha ku ruganda rw'amashanyarazi Mm, Eh, ubu niho ndi nayo ndi kureba ko akazuba kava yego
umugoroba washize imvura yara- iguye yari nyinshi cyane ira- ira- irabyangiza byinshi Wabo- ya- wabonye ko amazu hano amazu yagiye asenyuka amwe andi amazi yuzuyemo ibikorwa Mm.
urebye ibi- yatwangirije muri make yagwa ari nyinshi ku mugoroba Eh, yaraye iguye ku mugoroba
Eh, yarayiguye mu masaa kuva saa cyenda n'igice gutyo kugera mu masaa kumi Mm,
ariko urebye eh, eh, inzu ziri ku muhanda amazi yari yuzuye abashije gutabara abantu nyine baradaha amazi basa nkaho bayayobya ngo ave mu mazu
wowe igice se cyose cyo hepfo yasejeje mubona ko ah, ibipangu byagiye bihirima aho bitahirimye amazi yagiye yinjira mu nzu nyine ubona ko ya- ya- ya- yagerageje kwangiza byinshi ariko wowe nta nta kibazo wagize Eh, nanjye yangezeho Nibyo? ubwo wiriwe udaha
oya naraye nyada Yitwa- Eh, birumvikana biragoye hanyuma hari andi makuru wifuza kutugezaho uyu munsi usibye izo ngaruka zitari nziza zatewe n'iyo mvura nyinshi yaraye iguye
andi makuru urebye ntajya ahambaye amenshi amwe yatugejejeho Mm, ahubwo hari ikiganiro hari ikiganiro nari ndi kwifuza ko mwazadushyiriraho cy'umusore w'umurundi mm,
Eh, wa- wa- wa- wa- wari ukuvuga ku bijyanye n'imiti imiti gakondo mm, ari gusobanura ukuntu abantu umuntu ashobora gufata ibintu by- by'imbuto akabivangavanga ukuntu bikaba byamuvura impyiko eh, no no umwijima mm.
kandi kugira ngo mbyibuze muzongere ugi- ducishirizeho hari n'icyitwa twabasa nayo nabasabye nanone cy'urubyiruko nategereje ko mwagishyiraho cy'uru- cy'uwiteje imbere ahinga ibihumyo turaza kugerageza ndavugana na bagenzi banjye ah, kuko kenshi na kenshi ikiganiro muri isanga ah, kiba ari ikiganiro kiri live ah, si Eh.
kenshi dusubizaho eh, ibyo twakoresheje ariko ubwo turaza kugerageza tuvugane na bagenzi banjye turebe niba nibura twabanyuri- twabasubirizamo igice kigufi cy'icyo kiganiro
Eh, mwazagerageza mukakidushyiraho uko byadufasha hari nk'ababa bataracyumvishe nanjye nacyumvishe mu masaa kumi n'imwe mvuye mu kazi numva cyancitse ndabani bikunze mwazongera mukakidushyiriraho kuko kiradufasha cyane nk'ibyo ngibyo urubyiruko iyo tubyumvishe turanezerewa kandi n'iyo miti iba ikenewe kuko abantu benshi bararwaye kandi numvishe ivura ariko uzi ko buriya ufite eh, nu- nu- n'ubushobozi bwo kujya ku rubuga rwacu rwa rwa interineti ukaba wa- wa- wa- wakongera ukumva icyo kiganiro kuko ibiganiro byose duhitisha birongera bikajya no ku ku rubuga rwacu rwa interineti
Eh, ahubwo umuntu ya- ya- ya- ya- yabishaka ah, ku mugana akabyumva ariko byabyiranye mwongeye mukabicishaho kuko twese nta bushobozi dufite bwo kuba twabirebaho ngenda byumva nta kibazo ariko hari nk'abandi baba bakeneye kubyumva urakoze cyane emi ubwo ngubwo icyo cyifuzo cyawe tuzareba uburyo tugishyira mu bikorwa kandi ugire wikendi nziza nizere ko wadashye neza ubu ngubu inzu nta kibazo
nta kibazo rwose ariko umbwirire tomasi kamirinda azongere agerageza ndera akamu mu kiganiro cy'umuziki twari twabivuganye nari nategereje ashobora kuba yarambuze ye ubwo ngubwo abashinzwe ubuhanga bw'ibyuma bagenzi banjye telefoni yawe barayifata hanyuma ah, bazamubwire akwakure
cyangwa nsuriza abantu bashinzwe umutekano mu rwanda bose yaba abasirikare n'abapolisi n'abanyerondo bose n'abasekirite ubundi imana ibambera umugisha nawe guha umugisha ugire wikendi nziza emi
saba saba usuhuze na saa batoya gatobo narakumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema nk'uko mumaze kubimenyera buri wa gatandatu tubaha urubuga kugira ngo mutugezeho amakuru cyangwa se ibitekerezo by'aho mutuye cyangwa se mugihe n'icyo muvuga ku makuru tuba twabagejejeho hanyuma tukanyuzamo tugashyiramo n'akaziki kugira ngo tubasusurutse
Love is a feeling, ongera ubyumve. It's a feeling very deep. Oh, yeah. Every day we sing, talk, dance in the name of love. Well, do we do real? Are we real? They can't fit to cover. Live a proof now. Yeah. If it is real, yeah, they can't yeah. Garagaza kumunda. Execute what you say. Bivane mu magambo bishyire mu bikorwa. Niba koko unkunda. If you got love, show it. If you got love, show it.
iyo ni indirimbo garagaza y'umuhanzi buravani w'umunyarwanda ah, itugejeje ku isaha kumi n'iminota cumi n'irindwi ku isaha y'i kigali mu rwanda n'i bujumbura mu burundi hano i washington dc ni saa yine n'iminota cumi n'irindwi za mu gitondo ikiganiro ni muri isanga kuri telefoni dufite prosperi wiriwe
Nyiriwe, uri hehe prosperi
ah, ndi Burundi.
ni amahoro
Ni amahoro nyene buke buke y'i Burundi.
uburundi ni bunini cyane uri hehe neza neza
Ndi mu ndi Bujumbura.
Mm.
Eh, hanyuma i bujumbura hameze gute ubu ngubu
ni bukeya nyene Mm.
atari uko nyene tu- tutakibumviriza ko.
ikibazo Nta cya- u- birumvikana ah, benshi muri mwebwe ah, mukunda radiyo ijwi ry'amerika ndabizi ntimukitwumva neza ah, byatewe n'icyemezo cya leta y'u Burundi cyo kudufungira igihe cy'amezi atandatu twagerageje ibiganiro kugeza ubu ngubu nta kiravamo ariko twizere ko aya mezi atandatu narangira dore ko azarangira ejo bundi mu kwezi kwa cumi na kumwe bazaduhora Argentine.
tukongera tukumvikana ku kuri fm
Yego.
Mm, Hanyuma mm,
nari mfise amakuru mm.
y'uwo mwa- y'uwo mwana ariko araturatura vema kubera ko bitagikunda yuko bisamirana ariko rero turabona yuko uwo mwana ashobora kwitwa umwanya uwo ari wo wose arazira iki
agira yuko ngo i- yatanze ngo amakuru yuko ngo ikibazo ngo c'abanyeshuri bijya bi- bijya byo kunguruzwa yuko ngo ngo yagiye kubivuga yuko ngo ikibazo cibe yayatanze he ku ijwi rya amerika yatanze kwa oya yatanze kwa diregiteri diregiteri nawe acahita afata icemezo co kwirukana abo banyeshuri bose bivye ico kibazo Mm,
ariko ubu rero umwana bamuhiga hasi hejuru ngo noneho ngo bamwice ubu rero twabuze dukira nayo tumira mm.
yego kabisa hanyuma bagenzi banjye mu buhanga bw'ibyuma barafata telefoni yawe ah, ha- hanyuma tuze kukuvugisha atari kuri radiyo ah, niba washobora kuduha umwirondoro w'uwo mwana kugira ngo ah, niba koko yumva ko umutekano we ubangamiwe tube twamukorera ubuvugizi yego yego nta kibazo sawa urakoze cyane prosperi ugire wikendi nziza
sawa namwe mugire weekend nziza namwe Mm. radiyo ijwi rya amerika kuri telefoni dufite kandi arma wiriwe arma uranyumva arma Eh, t- t- kuvuga buhoro cyane urashonje bite gerageza telefoni yawe wiyegereze aho uvugira kugira ngo twumve neza arma reka ba- bagenzi banjye bongere baguhamagare ah, kuko ntabwo ndimo kukumva neza
agenda kumva yego hanyuma icyo wifuza kutugezaho ni iki uri hehe
Burundi yego arma arma bagenzi banjye bagiye kongera baguhamagare ah, turebe niba twakumva neza Ah, bukupye telefoni yawe turebe niba twakongera tukaguhamagara tukakumva neza kuko ntabwo wumvikana neza ariko hagati aho dufite michel wiriwe
wi bite ku kamonyi komera komera
komera nawe
Eh, uraho edi ndaho cyane nawe ni amahoro
byari amahoro ku kamonyi biragenda neza ariko ndarwaye oh urwaye iki se kandi noneho
mfite ntuza mfite ibyo bita insomni Mm,
n'utundi tuntu dukeya tuyiherekeza ariko ntabwo bikabije cyane ubwo gerageza uhamagare wa musore ukunze kugutwara ku kagare kugira ngo unyarukire kwa muganga kuwa mbere kuwa mbere nzaba ndi kuri santere do sante y'inyamuyaga bakira abarwayi neza cyane dukunda Mm,
dufite titireri ni umusaza ariko vurema ni umuntu uri rapide cyane ntabwo yicara mm.
usanga bimeze neza cyane inyamuyaga harazwi mu rwanda hose noneho Eh, natwe turakwifuriza gukira vuba kandi
yego wa nshuti we Mm,
ubu noneho rero mm, ubu twebwe mu kanya imvura irahise mm.
hariyo tugusha imvura nziza cyane rwose nta nta biza birimo nta miyaga myinshi ni imvura mwene ka kandi kagenda gasasira mu butaka neza cyane nta zisenyuka ntaki ntago ari nk'iyabaye i kigali wumvise ko igikondo yasenye cyangwa se yangije amazu biriya menshi by'igikondo uriya uriya muvandimwe wanze kuvuga nabyumvise oya oya natwe zo twarayibonye ariko nabwo yari nziza Mm, biriya numvise sabato avuze byabaye i karongi twebwe ntabyo mm.
hanyuma eh, apropo y'iriya romanema ministeriyeri uriya sabato yavuze impinduka muri guverinoma eh, ziriya mpinduka muri guverinoma twebwe ntabwo twari twiteguye ko hazaba impinduka zagutse kuriya Mm,
biriya ni ibyo perezida wa repubulika a- a- a- yemererwa n'itegeko nshinga twari dutegereje ahubwo kumenya minisitiri ububanyi n'amahanga n'amahanga uzasimbura wize mushiki wabo Mm, waratunguwe se nu- nu- Eh, nu- baba n'uwo ba- bashyizeho abaraguza furo batangira kuvuga bati ni kereya akamanzi ese nibo bamushyiraho tukumirwa bagendaga baraguza ifuro kanaka kanaka kanaka ariko rwose uriya wagiyemo nta kibazo kuko hariya hantu arahamenyereye Mm.
eh, nta kibazo gihari rwose Ah, ku- ku- ubwo rero tu- tu- turi mu byishimo nyine hanyuma ka kabiri Ah, hanyuma se mu gihe- mu- mu gihe abandi baraguzaga umutwe bavuga ba kiriya kamanzi n'abandi wowe watekerezaga ko ashobora kuba ari inde
ngewe Mm,
yewe ntabwo nigenda guza isura kubera ko biriya bikorwa na perezida wa repubulika mm,
none mu rwanda hari abantu benshi bagutse mm, bashobora kuba ba minisitiri zose etarangeri mm.
kuraguza isura nta kintu byari bimaze vurema ngewe ntabwo nigenda guza isura rwose Mm.
seroma uwo bashyizeho rwose nanjye yaranyuze Ha- hanyuma se hari icyagutunguye ah, m- muri izo mpinduka zakozwe na, na Icyantunguye perezida wa cyane.
repubulika Mm,
icyantunguye cyane ni uko nagiye kubona nkabona habaye romanima ministeriyeri mm. kandi wari witeze ko noneho- hazaba- hazahinduka umuminisitiri umwe gusa byane yiteguye ko umuntu umwe wenyine gusa Mm, ariko kugeza ubu hiyongeraho abandi batanu mm, urabyumva yego
I- icyiza rero Mm, ubu noneho dufite guverinoma yacu igizwe n'abaminisitiri makumyabiri na batandatu mm, ariko icyiza mm, umubare uraringaniye iringaniza abagore cumi na batatu n'abagore cumi na batatu Mm.
ikibazo ahubwo iturebereho mm. hanyuma se Urumva?
guverineri wanyu mushyashya bitebyo muramwiteguye ku- gukorana nawe guverineri wacu mushyashya rwose turamwiteza dufite guverineri mushya Mm, uriya mupolisi afite ingufu
mm, afite ingufu pe guverineri rwose naze naze ejo bundi twari tugiye kuba aba nyuma gusa ikibazo ikibazo Mm.
n'ubu dushobora kuzajya tukaba aba nyuma kubera ko aje aje hasigaye amezi abiri yonyine gusa kugira ngo no no oya oya oya oya aje hakiri kare yongeye gushyira mu mpera z'uyu mwaka oya ni ukwa karindwi Mm, nibwo bagaragaza imihigo kugira ngo pirema iyi provinsi y'amajyepfo itazongera ku- gufata umwanya kariya ni agahinda pirema icyo ni icya mbere Mm, icya kabiri mm, natugerageze buruma kubera ko ubutaka bwacu bwashize imvura ziragwa ubutaka bukagenda hasi mu bishanga dore imodoka zirirwa zikorera imicanga zikorera imicanga zikorera imicanga ubutaka bwiza bwigiriye muri nyiri
muri nyabarongo ako kantu katoje cyane ikindi kintu kitubabaje ejo bundi nyine mu- mu mwa- muri uyu mwaka mu- muri iri tumba rishize abantu barashize nyamuna guverineri gerageza ugerageze kiriya kintu cyo gutuma aba biriya bintu bitumaraho abantu udushakire uburyo bwo kubirwanya tubisezeraho bigiye kuzongera kubaho ukundi nicyo kintu dusaba guverineri ntabwo twamusaba byinshi ariko ibyo bintu uko ari bibiri
Mm. hanyuma hari ikindi byagenda biza buhoro buhoro buhoro buhoro eh, hari ikindi hari ikindi se wo- hanyuma kandi kantu nakongeraho eh, usoza Mm,
eh, ni uko ejo bundi bwari ikiganiro cyatambutse mm, muganga atubwira indwara eh, ya- y'ibitotsi Mm.
yo kubura ibitotsi mm,
Eh, kubura ibitotsi umuntu ntasinzire ibyo ntabwo nabashije kuvuga ko byarananiye ariko noneho niba nyumva mm.
bose ubutaha azaza atubwire noneho n'indwara y'ibitotsi noneho maradiyo igisomeyi iriya ndwara ujya kubona ukuntu umuntu yagendaga mu nzira mu gitondo yicaye azasinziriye nk'amasaha nk'ane ukuntu umuntu yahingaga ku manywa kandi yarayaryamye ukuntu ya- isuka yirambitse hasi arasinziriye izo abantu bageze kuri batanu bafite ibitotsi bimeze bityo A- a- akaba agenda mu muhanda agahagarara agasinzira
neza cyane nzi umuntu wangu wari umucuruzi wacuruzaga ikarita yigendana Mm.
yahombejwe n'u- n'ubwo burwayi aho ageze akisinzirira bakamu- ba- bagapakurura imifuka bakayeza ejo gutyo ejo gutyo arinda homa iyo ndwara y'ibitotsi imurimo kandi n'ijoro yasinziriye no kuba bakirirwa asinzira yajya mu nama akicara hasi agasinzira ku buryo inama ishobora kurangira ba- bagenzi be batamukanguye akaba yahasigara
ni indwara ibabaje cyane eh, u- uwo muganga rwose tuzamushaka ah, ha- kabisa rwose muzagere mu mudushakire hanyuma kandi nakongeraho rero egirwema ndagira ngo ni- nifurize wikendi nziza abantu bose baba kumva ijwi rya amerika namwe wakoze ijwi rya amerika egirwema nawe ubwawe egirwema nkwifurije wikendi nziza urakoze cyane michel natwe tukwifurije wikendi nziza n'abakunzi b'ijwi rya amerika mutuye eh, batuye aho ngaho mu karere ka kamonyi ubadusuhurize bose urakoze cyane urakoze cyane egirwema urakoze Iyi yego mwu- yego rwema murakoze cyane Mm, iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kuri telefoni dufite kandi na inosa wiriwe
niko mwiriwe uri hehe
duka mu gisagara cya bukendera mu kanyoshya ni amahoro
niko wenda amahoro buhoro buhoro n'akavura kakije kuko Mm, wowe icyo wifuza kutugezaho uyu munsi ni iki inosa
niko icyo nifuza gushikirizaho uyu munsi niko numva ibiganiro bigire bitangure aricyo bigize iminsi bivugwa muri ino minsi Mm, nsaba rero ko boganira ko boca hamwe bose abafite ibibazo byose beza bakaganira bagahuriza ku nzira imwe mm, Eh, bagahuriza ku kibazo cy'amatora kuko urabona n'amatora aregereje cyane mu burundi bakareka guta umwanya mm,
eh, na bitari papuro rw'inzira ba- ba- bakabiganiraho bakareka kuganira ku byarenze ku- ku byarenze kuko bagataha bakitegerera amatora kuko urabona n'imyaka iriko iragenda n'iminsi iriko iragenda mm. nizere ko abo barebwa n'ibyo bibazo cyangwa se abatumiwe mu biganiro ah, ako kamo kawe bakumva hanyuma bakazagerageza gushyira inyungu z'igihugu n'abarundi imbere hanyuma nk'uko bivuga ah, igihugu kikongera ki- umutekano ukagaruka hanyuma muku- mukiyubakira igihugu cyane
Eh, hariho ko n'indi nkuru iriko iravugana ah, abantu- ahagiye guhungabana abitwaje intwaro gutera mu cibitoke Mm, ntabwo turamenya icyanoneka icyanonekaye twumvise yuko n'inzego za leta yuko zakomeretse ingabo makuru mu muco cyane aho turamenya icyahononekaye natwe twayumvishije abanyamakuru bacu barimo baragerageza kuyashyira hamwe ubwo nituyabona turaza kuyabagezaho
yego murakaguti itewe cyane ku byo n'icyo yononekaye hano mu gisagara cya bujumbura
urakoze cyane inosa mu kanyosha kandi ukomeze ugire wikendi nziza nawe
yego namwe murakoze kuduhamagara ku izuba amerika ndetse ko niwe duhamagara Mm, tu- tuzahuma tubahamagara hanyuma ugire wikendi nziza reka dufate na jean bosco wiriwe
Mwiriwe neza.
urihe jean bosco
Ndi Kigali mu Rwanda.
ni amahoro
Yes, nta mahoro kabisa mbona n'izuba riri kwaka ariko imvura yarihitanye abantu.
ngo yari nyinshi cyane niko numva
Ah, yari nyinshi cyane jo n'ejo bundi ho hageze n'ahantu hagura ubura bwonyine.
gikondo ngo baraye badaha amazi
Eh, Mm, hanyuma amakuru wifuza kutugezaho ni ayahe wowe uyu munsi
ah, je tumeze neza ariko ikintu ushaka gusaba.
Mm,
Bashaka gushaka gusaba abanyepolitiki bazoja kuganira ibyacu.
mm.
bazogende baga- bazogende batore umuti wubaka igihugu cyane cyane ni uko gusa batatumiye urubyiruko ariko abazogenda baze baserukiye urubyiruko nk'uko rutahari kuko urubyiruko hakurundiga rwakoreshejwe cyane rwose Mm.
iki ikindi ni ababisabira muze mudutumire umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu y'uburundi twashaka kumubaza ibibazo y'uko buganira n'u rwanda kugira ngo usubire kumva n'uko bwahunganye abarundi basubire kugenda nk'uko bahora bagenda bave mu rwanda bajya mu burundi nk'uko byazisana Mm. Tuza- murakoze cyane urakoze cyane tuzagerageza tumushakishe ubwo umunsi yatwemereye muzamwumva hano ku ijwi rya amerika ugire wikendi nziza jean bosco
nange mugire wikendi nziza ku ijwi rya amerika
King of music.
Keep on hating, I don't care. If you fight, you need a prayer. If you cool, I may be fair.
umva erega tubana nkuzi yuda Eh, yuda nagize unyifuriza Eh, yuda usoma kwitama kandi mbibona kuri kungambanira imihanda yose barakuzi bazi ko turi inshuti magara ariko ukuri ni njye ukuzi ugira imana y'uko batakumenya ese ushimishwa n'iki ese wunguka iki ku iterambere ryanjye ritakunyura habe na gato bakina fitina yako umva erega tubana nkuzi yuda Eh, yuda nagize unyifuriza Eh, yuda unsoma kwitama kandi mbibona kuri kungambanira uvuga abandi nabi iyo turi kumwe ukamvuga nabi nanjye muri kumwe twarakumenye cisha make mbona uza ko mu ruzu rwita ikiziba umpa ikiganza cy'iburyo icy'ibumoso gipfumbase inkota imana ngira ni imwe nuko umwami wanjye atajya asinzira na gato I don't care. You need a friend. Baby friend. Bakina fitina yako Yumva.
radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko mushobora kudukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu aho ni mu rwanda mu burundi mu gihe fm yacu igifunze mushobora kudukurikira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu ikiganiro ni muri isanga nk'uko mumaze kubimenyera buri wa gatandatu tubaha urubuga kugira ngo mutugezeho amakuru n'ibitekerezo by'aho mutuye cyangwa se mugire icyo muvuga ku makuru tuba twabagejeho icyumweru cyose reka duhere kuri shale shale wiriwe neza
Mwireweho uri hehe
ni mu gakenke mu Rwanda mu gakenke mu ntara y'amajyaruguru
yego ni amahoro
ni amahoro byataye Imvura byahatari yaguye.
imvura yaguye
Eh, Mm.
eh.
hanyuma icyo wifuza kugeza ku muvaradi ijwi rya amerika muri aka kanya ni nk'iki
Eh, na ni amakuru amakuru nabonye nanjye ndi kugenda mbona ku za murandasi Mm.
aho polisi y'u rwanda yafashe abasore batanu ngo bakoresha urumogi mu ntara y'amajyepfo y'u rwanda Mm.
hanyuma rero hakaba habaye n'impinduka mu buyobozi abaminisitiri bagiye bahindurwa Mm.
Hari- harimo abaje basimbura nyine hari uwasimbuye ni rubizi mushiki wabo wagiye kuyobora francophonie Mm.
Eh, ako nanjye nahise numva ari byi- ari byiza cyane ziriya mpinduka yuko numvise n'ibigwi byabo bashyizeho ara- basa bafite ibigwi byiza cyane Mm.
yeee
urakoze cyane charles aho ngaho mu karere ka gakenke mu ntara y'amajyaruguru Ah, udusuhurize abakunzi b'ijwi rya amerika muturanye kandi ugire wikendi nziza
yes yes ndabaha peace kabisa peace now
yeee ugire wikendi nziza kuri telefoni dufite kandi na fabrice wiriwe neza mwiriwe uri hehe
ni hano mu ntara y'amajyepfo mu karere ka muhanga mu murenge wa shigwe ni amahoro ni amahoro tumeze neza n'akavura karaguye turahinga nta kibazo Mm, urifuza kutugezaho iki uyu munsi
Eh, murakoze kubwo umwanya wa mbe- umwanya wa mbere reka mbanze nshimire viyowe kuba umpaye umwanya wo kugira icyo natangaza Mm.
Eh, nagira ngo mbashimire cyane ku buryo mudahwema kuduha umwanya wo kugaragaza ubwisanzure ku rubuga rwanyu ndetse no kuri radiyo ni radiyo yanyu
Eh, murakoze Mm.
Eh, icyo nagira ngo ngaragaze hano i muhanga ni ikibazo cy'imfubyi Mm.
ikibazo cy'imfubyi imfubyi rwose zitagira aho zibarizwa ubuyobozi bw'akarere ka muhanga bwatereranye ndetse tukaba tubayeho nabi nanjye ndi umwe muri abo
Se- eh, fabrice icyo kibazo ubushize tuganira ntiwakivuzeho
nari nakivuzeho ariko na n'ubu tubona nta gisubizo raduha ndetse tubayeho nabi cyane ahubwo twagira mu mbyeyi niba hari icyo mwaba mwaragiye kubaza abo bayobozi ubwo turongera tugerageze tubashakishe hanyuma umunsi twamenye icyo babivugaho nawe tuzahita tubikumenyesha Eh, ikindi nishimira Mm.
ndishimira kuba perezidenti yarakoze impinduka muri iki gihugu cy'u rwanda agashyiraho guverinoma nshyashya Mm.
bigaragara neza ko iterambere rigiye kwiyongera ndetse n'akarengane mu baturage kakagabanuka Mm.
noneho tukaba twizeye ko n'ubutabera buzagera kuri bose nabo abaturage nta wundi muturage uzongera gutindirwa gukemurirwa ibibazo dore ko biriya bintu ari ibintu bimaze ku- byaba bimaze kugaragara nk'indwara mu bayobozi cyane cyane muri iyi ntara y'amajyepfo abayobozi ntabwo bari bakita ku baturage nk'uko bikwiriye mwabonye Uriya- umuyobozi mushya uriya muyobozi baduhaye w'intara rero Mm.
mu by'ukuri twamwishimiye tuzi ko agiye kuzana amaraso mashyashya nk'umuntu wari umuyobozi mu rwego rwa polisi ubu ngubu akaba aje mu rwego rwa rwa diporomasi tuzi ko hari icyo agiye kudukorera gifatika Mm.
Mm, ikindi nagira ngo nagira ngo nsuhuze abaturage bose b'abanyarwanda bari mu buhungiro ubu za kongo Mm.
ndetse nanabifuriza gutaha ko mu rwanda ari amahoro
fabrice urakoze cyane eh, urakoze cyane ndizera ko abo banyarwanda uhamagariye gutaha nabo bakumva ah, ariko buri muntu wese aba afite impamvu ituma adataha ntabwo twabitindaho ariko ibyo ari byo byose wowe urifuza ko bataha
ndifuza ko bataharimo cyane cyane umubyeyi wanjye ari nawe watumye nyoberwa n'aho mvuka uyu munsi Mm. waba uzi aho ari se iyi ntabwo nzi aho mvuka byatumye nibagirwa aho mvuka nkaba Wa- narabiwe n'aho nta- aho n'aho mbaho iwacu nayiba hariho icyo mvuga nkaba nasaba ko uwo mubyeyi wanjye nyirafaranga katarina na Hatege- na hategekimana gaspari niba banyumva rwose ko bataha mu gihugu ari amahoro ndetse bakagira ubushake bwo kugira ngo umwana wabo agire aderesi ifatika uzi aho bari se
bari muri kongo aho bita nyamitabo Mm.
Ni- nabasabaga ko bataha ni mu gihe- ariko nta makuru nigeze mbona ko batashye kuko njye natashye bibiri n'icyenda njya mu kigo cy'imfubyi cya jamu ariko kugeza na n'ubu ngubu ntabwo nigeze mbasha kubona umuryango unyitaho cyangwa mbashe kugira aho mbarizwa fabrice abo babyeyi bawe niba bakumva ah, ndibaza ko ubwo butumire ubahaye babwumvishije ubwo wenda nabo bazagerageza ba- ba- badushake cyangwa se nawe bagushake kugira ngo mwongere muhure ugire wikendi nziza cyane yego murakoze ariko munyemere nabasaba kandi akantu kamwe gusa Mhm.
nagira ngo ntangaze nimero niba bananyumva wenda bariyo bazampamagaraho yibahe
Eh, ni zeru karindwi umunani mirongo icyenda na kabiri zeru umunani mirongo ina mirongo itandatu na karindwi zeru fabrice urakoze cyane ababyeyi bawe niba bakumva ubwo bazaguhamagara mwongere muhure ugire wikendi nziza
sawa murakoze namwe mugire akazi keza kandi imana igumye ibarinde namwe kuri telefoni dufite kandi cedric wiriwe
yewe neza munyamakuru bite kampala Em, ni amahoro n'amahoro kabisa kazuba karimo kararenga Ah,
yego bo naramukije eh, n'aba- ariko baratwumviriza ku rya amerika bari eh, cyane cyane mu burundi aho nsanzwe mvuka mm.
Eh, hama jewe ikintu nagomba kuvuga kuri uno munsi wa gatandatu ufite utuntu tubiri ngomba ku- kuvuga Mm.
Eh, twerekeranye eh, ni- ni- n'icyo nokwita eh, isabu- mm, aniveriseri y'imyaka mirongo ibiri n'itanu tuzaba twibuka iheze eh, baga- batugandagurira umukuru w'igihugu cyacu cy'u burundi izaba ejo
ego Mm.
nkavuga nti eh, nagomba gusaba bimwe by'umwihariko leta ihari ko yodutohoreza neza abantu batumye buriya bwicanyi buba kuko eh, bwaci- bwahitanye isinzi ry'abantu abandi barangazwa hariho n'abakiri mu buhungiro nayo nkavuga nti imyaka mirongo ibiri n'itanu ni myinshi ndabyo amaleta yagiye arakurikirana inyuma ya mirongo icyenda na gatatu akaba ata kintu kiboneka izo leta zose zakoze kugira ngo eh, imiryango yabuze cyangwa abagiriza ubwo bwicanyi babihanirwe uko buriya ahaye urabona ko eh, nko mu gihugu cyacu cy'u Burundi ama- a- abantu baguma bagerageza kugira amakudeta agatima ntigahera Ntiga- ntigahera kubera eh, babona n'abambere ntibahanwe bagaca bagumana bya bindi ati niyo naho twobigira eh, tureyisira cyangwa bigira nta nkurikizi bizotugirira Ego, hama ah, kagira kabiri eh, inyuma yo gusaba iyo leta nagomba nkingurukire cyane eh, nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Eh, Petero Nkuru nziza kubera ko eh, nya- nyabani ihenze umengo hirya y'ejo yaragiye kugarukira ku babyeyi n'abasigwa eh, b'umuryango w'umuhisi Melchior Ndadaye ego yaragiye kuba- kuba- kubagarukira ko nkavuga ni ikintu cyiyumviro cyiza ni ikintu cyiza ah, cyo gushima kuko buriya aye iyo wabuze umuntu nk'umuntu nka bariya aye baba ari abakuru b'igihugu cyane ndetse n'ahata n'umukuru w'igihugu burya kubura umuntu ni ikintu kibabaje cyane agandaguwe mu bu- yishwe cyangwa ukamubura mu buryo bumeze nka buriya aye eh, dede mirikiro yagandaguriwemo urakoze cedric kuri ibyo bitekerezo byawe aho ngaho mu mujyi wa kampala kandi nawe tukwifurize wikendi nziza yego murakoze cyane namwe mugire wikende nziza n'akazi keza urakoze radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kuri telefoni dufite kandi adriye wiriwe adriye uranyumva mwiriwe neza adriye You have sixty.
adriye nibaza ko tumubuze kuri telefoni ariko reka wenda mu buhanga bw'ibyuma barongera bagerageze barebe niba bamubona ariko hagati aho reka tubumvishe akandi karirimbo
Monster Records.
urabona ateye atabyara izuba wowowo umukini rw'umara urahera rebe nateye mu mutima wanjye wowowo nta wundi uteze kuza yicaramo nta wundi uteze kuza yicaramo jye uramutse ugiye karabona
ni indirimbo ururabo y'umuhanzi kitoko w'umunyarwanda Ah, iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu ku bifuza gutanga amakuru cyangwa se ibitekerezo tubibutse ko mushobora kubinyuza ku rubuga rwacu rwa facebook ari rwo voa radiyo yacu cyangwa se mukatwandikira kuri nomero yacu ya whatsapp ariyo ah, 001 cyangwa se plus rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe nsubiremo iyo nimero yacu ya whatsapp ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda mirongo itatu na rimwe nimutwandikira turakira ubutumwa bwanyu hanyuma tubahamagare mutugezeho amakuru cyangwa se ibitekerezo by'aho mutuye kuri telefoni mfite ngoboka jean claude mu- mu ntara y'uburasirazuba mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe ni amahoro muraho neza rwema rwema dukunda rw'abahizi turakumva neza muraho namwe Eh, ndi ngoboka jean claude mu burasirazuba bw'u rwanda aho ni mu karere ka ngoma mu murenge wa gashanda mu kagari ka kerwa Mm, ni amahoro ni amahoro masa mbanje kubashimira by'umwihariko ikiganiro muri isanga n'amakuru meza mutugezaho uko ijwi rya amerika murakoze ni iby'agaciro gakomeye cyane nkatwe nk'abakunzi ba radiyo ijwi rya amerika muri rusange Mm,
ubwo ni ukuvuga ngo mu burasirazuba bw'u rwanda no mu karere ka ngoma twaramutse neza akavura kari kuva dore ko hari hashize igihe abaturage imitima yarahagaze bitewe n'izuba twari tumaze igihe du- rituviraho mm, imyaka yaratangiye kuma mm, ariko ubu kugeza amagingo aya aho imvura iri kugwira buri munsi kandi ikagwa neza nta bintu ya- nta biza birimo ngo byangiriza imitungo y'abaturage muri aka karere kacu mm.
ni ibintu turi gushima cyane kandi n'abaturage bakaba bishimye bari gutera imyaka neza ubwo urumva rero ni ibintu by'agaciro ku banyarwanda muri rusange by'umwihariko batuye hano mu murenge wa gashanda mu karere ka ngoma ni kandi ikindi nongera kubashimira n'ubu nyongere gisubiremo adizi binyamerika turayikunda cyane mu- mu biganiro byayo byose bicaho byose mba mbikurikiye gatanu kuri gatanu biranyura cyane nkumva ndishimye ndanezerewe
ngoboka ambasaderi wacu mu karere ka ngoma mu ntara y'uburasirazuba ndagushimiye cyane kuri ibyo bitekerezo n'amakuru utugejejeho kandi ugire wikendi nziza namwe mugire wikendi nziza n'abanyamakuru bose ba radiyo ijwi rya mbere urakoze cyane radiyo ijwi rya Aho.
amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kuri telefoni dufite kandi na joseph wiriwe
Eh, mwiriwe mwiriwe dirwema mu ntara y'amajyepfo ni bite
eh mu ntara y'amajyepfo akazuba kenshi akavura gake urumva ko mwese mba nzi aho mutuye
eh mwese urumva ko mba nzi intara mu- murimo
eh nibyo da
Ni iki eh wifu- amahoro amahoro ye ni amahoro namwe ni iki wifuza kutugezaho uyu munsi se jose
eh yewe ni akantu k'akabazo gatoya Mm.
eh burya radiyo iberaho kujijura abayumva Mm.
cyane cyane ariko ijwi rya amerika rwose mbere ya- y'izindi radiyo zose tujya twumva eh, inaha mu rwanda hari niko navuga Mm.
Eh, none rero Mm.
urya tujya dukangurirwa ngo gukoresha ururimi rw'iwacu kavukire Mm.
none hari ijambo rwose buriya rijya riducanga Mm.
nkaba ngira ngo nkwibarize ibisobanuro byaryo iryo ni irihe
ijambo ryitwa politiki Eh, noneho nkagu- nkari kubaza ngira ngo nakwitumire yego
ngira ngo rwose uzadutumirire umuntu o- ufite impamyabumenyi y'ikirenga niko navuga mu bijyanye na politiki mpuzamahanga Mm.
Eh, hari utubazo nshaka kuzamubaza Mm.
bijyanye n'iyo kuri ibyo bi- ni kuri iryo jambo rya politiki urabizi se ukuntu tuza kubigenza
Ehe, sawa kugira ngo nta- na- na- nanjye ntakubeshya cyangwa se simvuga ibintu bitari byo nk'uko ubisabye tuzagushakira iyo nararibonye yaminuje mu bijyanye na politiki mpuzamahanga hanyuma asobanure iryo jambo politiki hanyuma n'ibindi bibazo muzaba mufite nabyo abisobanure kuko ntabwo ndi umuhanga muri Ah.
politiki nanjye
aha naye ngushimiye rwose eh, mu kurindira ko uwo mutumire azaza sawa urakoze cyane Eddy Rwema urakoze cyane rwose icyo ngicyo turaza kugikemura mu minsi ya vuba cyane
Eh, sawa sawa ibihe byiza ye amahoro amahoro amahoro wikendi nziza
twese hamwe Mm. radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc dufite kandi undi mukunzi wa w'ijwi ry'amerika olivier wiriwe eh mumbabare ni etienne etienne wiriwe mwiriwe uri etienne
Eh, ndi ahantu ndi mu burundi ku mupaka w'uburundi na tanzania aho ni hehe za makamba
Eh, aha makamba ni amahoro yego ni amahoro Mm.
Mm, icyo wifuza kutugezaho ni iki urujya n'uruza aho ngaho kuri uwo mupaka rumeze gute
eh, ni uruza n'uruza ngaha aye abantu bararengana bava i tanzania binjira mu burundi Mm.
mugabe ikiboneka ni uko iyo tugiye muri tanzania hari bakunda kudufata cyane igihugu Mm.
cya tanzania
ubwo mperuka kunyura muri uwo mu- mu- muri uwo muhanda barimo bubaka ibarabara ku ruhande rw'uburundi iryo barabara ryaruzuye
oya ntiruruzura hashize imyaka hafi itatu n'igice ntabwo riruzura
oya hanyuma se iyo mufatwa n'abo batanzania bababwira ko babafatira iki
Eh, bato mu bisanzwe biragoye nyine ibyo muri tanzania kuko naho bagufata ntibura nk'umwanya wo kuvuga ngo wisigure batera bakujyana mu gasho Sico- sico kimwe no mu- no mu bihugu nko mu burundi cyangwa mu mu rwanda Eh, bagufashe kabisa basigaho gutera mu gasho karonsi urumva nk'igituriwe kuvayo biragorana Mm.
Mm.
hanyuma se eh, barangi iyo bagufashe ujya kuburana cyangwa se bagusubiza mu gihugu cyawe
Eh, bakurekuye nyine ukirondera ukuntu utaha Mm.
Mm.
Etienne urakoze cyane kuri ayo makuru utugejejeho ubwo ni ukujya mwitwararika iyo mwambutse uwo mupaka cyane cyane ko mwumva ko ah, kenshi na kenshi muhohoterwa mukagenda ari uko mufite impamvu nyayo ibajyana
Eh, ikindi nacyo Mm,
twifuza yuko natwe mwahora mutuha amakuru yanditse nimba bikunda amakuru yanditse kuri site yacu kenshi aba ariho sinzi ko ah, uzi site yacu urayizi
Eh, site site n- n- n- ndayibona ni ijya voix d'amerique I- radiyo yacu voa radiyo yacu
Eh, none nk'umuntu naho agomba kwifuza nawe gusaba kugira ngo aje nyine mu banywanyi mu batangazamakuru banyu bigenda gute abasa- abamenya kumenya indimi zingahe kugira ube umumenyesha amakuru Eh,
ururimi rwa mbere tuba dukeneye hano nu- ni ikirundi cyangwa se ikinyarwanda ariko nanone ugashobora kuba ushobora gukoresha indimi z'icyongereza n'igifaransa
Eh, kuko natwe ibyo turazimenya ndamenya icyongereza igifaransa n'ikirundi n'ikiswahili Mm.
Eh, ubwo uzatwandikire ndibaza ko muri iyi minsi tutarimo gutanga akazi ariko ntiwamenya niba ufite ah, cyangwa se niba wa- warize itangazamakuru cyangwa se uri umunyamakuru ntiwamenya hari umunsi umwe ayo mahirwe ashobora kuboneka ukakabona
eh, nubandisha nko mu ndwi zingahe mu mezi angahe ntago mbizi ni ukwandika ukatwohereza ah, resume yawe cyangwa seve yawe tukayibika igihe hari icyabonetse ubwo wenda ntiwamenya
yego mbe cyane murakoze ikindi nacyo Mm.
ni igihe nk'umuntu ari mu bibazo agize nk'ibibazo by'umutekano muke yobitura gute kugira ngo mu- ari ukumugira ubufasha bwihuta Duf- mutangaze bigenda gute dufite imeri yacu ariyo radiyo yacu arobaze gmail akadomo komu cyangwa se radiyo yacu arobaze voa news akadomo komu ushobora no kutwandikira kuri nimero yacu ya watsapu ariyo zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe
Ati, iyi nimero zishoboye kuyandika ubu nyine kubera nari mfite intuze ya wasapu cyangwa nikandika kuri iyi nyine ya wasapu iyi nayikuye kuri fesibuke ndiko nda ni iyo ngiyo ni iyo ngiyo ni iyo ngiyo Ah, Yeah.
aba- urakoze etienne kandi ugire wikendi nziza aho ngaho mu gihugu cy'u burundi yego mwe namwe ubwe mugize neza nkaba ndabashimiye cyane ukuntu twari ko turaganira ugire umunsi mwiza ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
nyandika mu gitabo cy'abakunzi bawe nanje ndakwemereye sinzosiba na rimwe nyandika mu gitabo cy'abakunzi bawe nanje ndakwemereye sinzosiba na rimwe mu bihe bigoye mu bihe byiza mu bihe bigoye mu bihe byiza nzoga amanjye inyuma yawe kunsigurira yuko hari abahungu benshi baje bakuririra bagusaba urukundo kumbi bari bafise icyo bashakaga bari bafise ikibagenza baronse icyo bashakaga ntibabaye bakikwerekwa bangutaye nkakanuka nicyo gituma mbona wama wifumbereje abahungu twama dukora bibi kubw'ingeso zo guhemuka uhemukiye uno munsi uca kabiri nawe bakabigusubiza mu gitabo cy'abakunzi bawe nanje ndakwemereye sinzosiba na rimwe nyandika mu gitabo radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema iyo ni indirimbo nyandika y'umuhanzi w'umurundi satibi bigoye mu bihe byiza isoko manje inyuma yawe kunsigurira yuko hari abahungu benshi baje bakuririra bagusaba urukundo kumbi bari bafise icyo bashakaga bari bafise ikibagenza baronse icyo bashakaga ntibabaye bakikwerekwa bangutaye nkakanuka nicyo gituma mbona wama wifumbereje abahungu twama dukora bibi kubw'ingeso zo guhemuka uhemukiye uno munsi uca kabiri nawe bakabigusubiza mu gitabo cy'abakunzi bawe nanje ndakwemereye sinzosiba na rimwe nyandika mu gitabo cy'abakunzi bawe nanje ndakwemereye radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inshuti mwarimu duteze amatwi aha niho dusoreje ikiganiro muri isanga cya none tubashimire mwebwe mwese mwatanze ibitekerezo n'amakuru dushimire enjeniyeri tian wadufashije mu buhanga bw'ibyuma fatuma alimasi karara wadufashije kwegeranya iki kiganiro muri studio ya karindwi hano i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema reka tubasigire indirimbo nyandika y'umuhanzi satibi twongere duhure mu kanya isaa kumi n'ebyiri tubagezaho amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari cyawe cyawe